Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Iyi ni radio ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda inshuti mwese muduteze amatwi muriwe neza aha muri studio ya gatanu muri kumwe na Frederic Nkurikije na Thomas Kamilindi mwiriwe n'amakuru
ari mu bashinga amateka batoye batora mu buryo twebwe tutemera nubwo ko rero sentare ivuze iti naze areyoke muri sentare nimba azoza kuvyerekana kuko akerekana ko vyagenze neza natwe rero turafise ivyemezo vyerekana yuko vy'ukuri amatora atageze neza
uyu ni Maître Nestor Kayobera aburanira uburundi mu rubanza uburundi nyine bwareze bwanga itorwa ry'umukuru w'inama ishinga amategeko y'umuryango w'Afrika y'uburasirazuba EAC ni nyuma y'aho urukiko rwemereye umushinga amateka Fred Mukasa Mbide w'umuganda uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bye muri urubanza nk'uwatoye kandi wabonye neza uko amatora yagenze
Perezida wa leta z'ubumwe z'Amerika Donald Trump yakiriye umugenzi we w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu birori byabereye ku ngoro iwe i Washington
hanyuma muri Afurika y'Epfo abapolisi bishe umuntu umwe mu myigaragambyo
mu gihugu cya Sudani yo mu manuko ibitero ku mavuriro no ku mashyirahamwe yatabara imbabare birabandanya kwiyongera
hanyuma muri Madagascar ho abatavuga rumwe na leta barasaba guverinoma kwegura vuba bamaze iminsi ine yikurikiranyije bari mu myigaragambyo
amakuru avugwa hirya no hino tuyahere ku nkuru ya perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yakiriye icese perezida w'ubufaransa emmanuel macron mu birori vyabereye ku mu kanya gaheze ku ngoro iwe imbere y'uko abatetsi batangura ibiganiro ivyo birori vyarimwo abasirikare amajana atanu bava mu nzego za gisirikare zitandukanye mu gihe umunsi mukuru wo kumwakira uhava uteramishwa n'umurwi w'igihugu w'abacuranzi uzwi ku izina Washington National Opera iyo nama yahuje abo bategetsi uyu munsi kwa kabiri ibaye mu gihe hari ibibazo bihambaye bihanze isi yose birimo ingwano mu gihugu ca Syria hamwe na programme y'ibigwanisho ruhonyanganda by'igihugu ca Iran President Trump arashima uh, ubucuti afitaniye na Macron ari naco gituma Macron abaye umutegetsi wa mbere atumiwe uh, na leta yiwe ku giti c'umukuru w'igihugu
muri afurika y'epfo polisi yarashe mu baturage bari mu myigaragambyo abapolisi bishe umusore w'imyaka cumi n'itandatu polisi ya polisi yatangaje ko yatangiye kubikoraho anketi polisi ya polisi ni abapolisi bakora anketi ku bandi bapolisi imyigaragambyo yatangiye mu cyumweru gishize mu ntara y'amajyaruguru ahagana mu burengerazuba bwa afurika y'epfo igamije kwamagana ruswa yabaye icyorezo mu by'umwihariko abaturage basaba ko minisitiri w'intebe w'iyi ntara supra mahumapelo inshuti y'uwari umukuru w'igihugu jacob zuma ava ku mirimo ye imyigaragambyo yatumye perezida cyril ramaphosa wari mu nama ya commonwealth i londres mu bwongereza ataha igitaraganya atarangije inama yahise ajya kureba aho imyigaragambyo yabereye asaba polisi kureka urugomo ku baturage ariko nyuma bishe rero uwo musore w'imyaka cumi n'itandatu
muri kamwe abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika umugabo yabwirizwa ko yishe abantu icumi abasekesheje imodoka yariko baragendesha igihe bari mu nzira y'abagenda n'amaguru iruhande y'ibarabara mu gisagara ca toronto mu gihugu ca canada yarengutse muri sentare uyu munsi kwa kabiri yagirizwa ivyaha cumi abapolisi b'igihugu ca canada bariko baratohoza kugira bamenye icatumye uyu mugabo yica abo bantu muri ico gitero cakomerekeje n'abandi cumi na batanu umukuru w'igipolisi mu gisagara ca toronto mark saunders yavuze kuri uyu mugabo yakoze iryo bara yitwa Alec Minasian afite imyaka mirongo ibiri n'itanu Saunders yavuze ko uyu mugabo asa n'uwasetse abantu n'iyo modoka abishaka kandi yabiteguye umushikiranganji w'igihugu ca Canada hajejwe umutekano Ralph Goodell yatangaje ko inyuma yaho agira inama n'abandi bategetsi bajejwe umutekano basanze iryo gandagurwa ry'abo bantu rifitaniye isano n'ikibazo c'umutekano w'igihugu
muri madagascar abatavuga rumwe na leta bakajije umurego uyu munsi basubiye mu myigaragambyo ku munsi wa kane wikurikiranije mu murwa mukuru antananarivo bwa mbere noneho batuye basaba ku mugaragaro ko guverinoma yegura bidatinze bahereye ku mukuru w'igihugu imyigaragambyo yatangiye ku wa gatandatu abatavuga rumwe na leta bavuga ko abaturage batanu bayiguyemo barashwe amasasu y'intambara n'abapolisi bashinzwe umutekano abatavuga rumwe na leta kandi barakajwe n'amategeko mashya agenga amatora niyo yatumye bajya mu mihanda bavuga ko ayo mategeko akumira bamwe mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa cumi na kumwe cyangwa kwa cumi na kabiri gutaha baregeye urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga uru rukiko rugomba kuvuga ejo bundi kuwa kane niba aya mategeko mashya anyuranije cyangwa se yubahirije itegeko nshinga
murabandanya kumviriza iradiyo hejuru y'amerika mu gihugu cya sudani umumanuko ibitero ku mavuriro no ku bakozi bakora amashyirahamwe ahatabara imbabare biguma byongera amavuriro hamwe n'ibitaro bishika mirongo itanu byaratewe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi nk'uko raporo yasohowe n'ishyirahamwe rifite icyicaro i New York ryitwa watch list on children armed conflict bivuga ingabo za leta ya sudani yo mu manuko hamwe n'abari mu mirwi irwanya ubutegetsi bose bagize uruhara mu gusambura guturira no gusahura ibitaro hamwe n'amavuriro kandi bose baranyuruje bongera barica abakozi bakorera mu bitaro hamwe n'abakozi bakorera amashyirahamwe atabara imbabare nk'uko iyo raporo ibivuga ingaruka z'ingwano imaze imyaka itanu muri icyo gihugu ziribonekeza abantu ibihumbi n'ibihumbi baramaze kuyisigamwo ubuzima mu gihe kandi iyo ngwano yatumye imiliyoni n'imiliyoni z'abanyagihugu bata ingo zabo abandi nabo bakicwa n'inzara mu gitero cyabaye mu kwezi kw'indwi abantu batandatu bitwaje ibigwanisho barinjiye mu nyubakwa z'ibiro by'ishyirahamwe Doctors Without Borders mu gisagara ca Pibor baraheza baraturubika abakozi bongera bariba amatelefoni hamwe n'ibindi bikoresho birimo za nyabwonko baranakomeretsa abakozi b'iryo shyirahamwe mu mpera z'umwaka uheze ibitaro birenga mirongo itatu na mirongo umunani byarugawe kubera ingwano maze ibyo bituma abanyagihugu batagira uko bangana badashobora kwivuza
abaminisitiri n'intumwa bakomoka mu bihugu mirongo inani na bitanu bateraniye i buruseli mu bubirigi mu nama y'iminsi ibiri ku kibazo cya siriya iyi nama yakoreshejwe n'umuryango w'abibumbye n'umuryango w'uburayi bwunze ubumwe inama igamije ibintu bibiri guteranya inkunga yihutirwa yo kugoboka abaturage bari mu kaga mu gihugu imbere muri siriya n'impunzi ziri mu bihugu bituranye na siriya no kurebera hamwe uburyo imishyikirano y'amahoro yasubukurwa mu nama ya mbere ya bene ubu bwoko yabaye mu kwa kane ibihumbi bibiri na cumi na karindwi amahanga yari yiyemeje gutanga imfashanyo y'amadolari miliyari cumi n'imwe byibura kugera mu bihumbi bibiri na makumyabiri ariko nk'uko imiryango y'abatabazi ibitangaza uyu munsi nta na makumyabiri ku ijana yayo araboneka
ibiganiro by'iradiyo yacu tubibashikiriza iminsi yose ku iradiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda na mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri amakuru yerekeye intara y'ibiyaga binini kuri wa kabiri sentare nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yasomye ingingo ya mbere mu rubanza urundi rwitwayemwo buvuga ko butemera gutwara inama nshingamateka y'uwo muryango muri iyo ngingo sentare yahaye uruhusha rwo kuzoba isura umushingamateka umuganda yabisabye igihe urwo rubanza ruzoburanishwa mwido nido ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika pierre clavere niyo nkuru ari iyarusha mu gihugu cya tanzania ni ingingo y'igice ca mbere c'urubanza rwashingishijwe na leta y'u Burundi yiyamiriza itogwa ry'umunyarwanda umushingamateka Martin Ngoga mu kibanza c'umukuru w'iyo nama nshingamateka ayo matora yabaye mu kwezi kw'icumi na kabiri k'umwaka uheze muri ico gice ca mbere c'urubanza umushingamateka Fred Mukasambide w'umuganda yituye sentare asaba ko yomuha uburenganzira akazotanga umuco nk'uwatoye kandi yibona ingene amatora yagenze mu ngingo yasomwe na sentare nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko kuri uyu wa kabiri uwo mushingamateka yahawe ubwo bubasha yari yasavye ico bikoze sentare yamwihanikirije ko atoza nk'isura y'utwara iyo nama nshingamateka atemerwa n'uburundi ahubwo ko yokwegeranya gusa inzandiko n'amajwi byafashwe igihe amatora yaba akaba arivyo azo kwerekana nk'ufasha sentare gutanga umuco ijwi ry'amerika ryabajije uwo mushingamateka w'umuganda Fred Mukasambide ko hari bishasha afise azoshikiriza bitovuzwe n'usanzwe aserukira mu mategeko inama nshingamateka yose Maître Donald Deya n'umwe mu bamuburanira The assembly as an institution of the community, it is natural that it be represented by the council to the inama nshingamateka nk'urwego rwa yase isorekegwa mu mategeko n'umunyamategeko wa yase nyene ariko ntikibuza ko ishobora no guhitamwo kurungika abandi banyamategeko ku kibazo kigega ni muri iyo ntumbero rero Fred Mukasambide ari uburenganzira bwo kuza gutanga umuco muri sentare kuko nawe ari umunyamategeko kandi ibyo ashikiriza ni ku nyungu za bose azovuga uko amatora ategurwa n'uko byagenze kandi ko amategeko yose yakurikijwe maze amatora akagenda neza gutyo ko ibikorwa byobandanya tanzitizi assembly should be let to go on unhindered.
uburundi bwari bwagumye bwanka ko uwo mushingamateka ahabwa ubwo burenganzira urubanza rumaze gusomwa nabajije ububuranira uburundi metre nesitore kayobera ingene yavyakiriye Eh, mbinde ari mu bashingamateka batoye batora mu buryo twebwe tutemera nubwo ko rero sentare ivuze iti naze areke muri sentare nimba azoza kuvyerekana ni kuko aka- akerekana ko byagenze neza twe tuvuga uti ni amahoro n'amarame N- si urubanza bwo mu idonido ni urubanza rw'intangamarara ivyo na- natwe rero turafise ivyemezo vyerekana yuko vy'ukuri amatora atagenze neza kandi yuko vy'ukuri n'igitigiri gisabwa kitari ca- kitari cakwiye kubera yuko ingingo ya cumi na kabiri agace ka mbere gasaba yuko igihugu cose n'imiburiburi gitegerezwa kuba caserukiwe n'abashingamateka batatu mu bashingamateka batowe n'igihugu ni ukuvuga abashingamateka icenda twe tukaba tuzi yuko umunsi w'amatora itariki cumi n'icenda zikigarama abashingamateka b'abarundi bose icenda n'abashingamateka b'abatanzaniya bose icenda atari umwe yatoye iyo ngingo ya sentare igaragaza ko urubanza nigwaburanishwa mu ido n'ido uburundi buzoba buriko buburana na babiri aho niho metre kayobera afitiye amakenga agashimangira ko uwo mushingamateka atoza nk'usurira utwara inama nshingamateka uyu mbinde rero ni umushingamateka wo mu Uganda tuzi ko ari mu bantu bakokeje kugira ngo amatora abe bawunyanze amategeko atoza kuba icabona c'umukuru n'amashingamateka nk'uko umengo aje kuba umuavoka wa sipika w'umukuru n'amashingamateka ntaze nk'icabona naje tuzura twerekanye tu- tuzura dufise ivyemezo vyose n'amategeko yose yerekana yuko uyu ayo matora yageze nabi tuze tuburane n'ibiti byume murazi ko bi- tutabiyobewe ubu rero abashingamateka bacu bari- bariko barasa- bariko barasasa hariya ariko basasa kugira ngo ba- ba- bahagarare inyungu z'umuryango si ukugira ngo berekane yuko amatora yageze na- yageze neza mu ntango z'ukwezi guheze kwa gatatu iyo sentare nyene yari yankiye umushingamateka gutanga uwo muco kuko ataburenganzira yari afise bw'inama nshingamateka yose vyabaye ngombwa ko iyo nama nshingamateka itura itegeko ryihuta rimuha ubwo burenganzira naho uburanira uburundi avuga ko habonetsemwo agahaze ababumuhaye abarundi indwi ku barundi icenda so bari bari abarundi bari bahana babona abarundi babiri ni ukuvuga yuko aba- eh, igitigiri kitari gikwiye ni urubanza rusanzwe rukurikiranwa n'abantu benshi cyane ariko ingingo y'uyu munsi nta bantu benshi baje kuyumviriza ubu igisigaye ni uko urubanza ruburanishwa mu mizi maze sentare ikazovuga ko amategeko yakurikijwe canke yahonyanzwe mu itorwa ry'umunyarwanda martin ngoga uburundi bwifuza ko ayo matora yosubigwamwo pyeklave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika tuvarusha tujye i kigali aho inte- inteko ishinga amategeko y'u rwanda yatoye umushinga w'itegeko ryemera burundu amasezerano ashyiraho isoko rimwe ry'ubucuruzi n'ubuhahirane butagira umupaka muri afurika asumita kaboyi araduye inkuru irambuye umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko evode uwizeyimana niwe wagejeje uyu mushinga ku nteko ishinga amategeko y'u rwanda maze ahita asaba inteko rusange y'abadepite guhita batora uyu mushinga w'itegeko bitiriwe ujya kwigirwa muri komisiyo minisitiri evode yabwiye abadepite ko u rwanda rushaka kuza ku isonga mu bihugu byemeje aya masezerano minisitiri evode yasobanuye agaciro aya masezerano afite mpamvu nyamukuru cyane biravanaho icyo nakwita genda ukifungirana mu nguni yawe ukirwariza n'undi akirwariza Eh, ibyo ngibyo rero bikaba ari ibintu tubona eh, bidateza eh, imbere afurika bityo rero unyu- inyungu u- u rwanda nk'igihugu eh, rukuramo kwemeza burundu aya masezerano ni uko amasoko nyafurika eh, azagaruka eh, ku bashoramari b'abanyarwanda kandi eh, n'ubucuruzi eh, hamwe n'abafatanyabikorwa b'abacuruzi b'abanyafurika bakarusha bukaba ubwo bucuruzi bukarushaho eh, bukarushaho kunoga abadepite bafashije abo bishimiye umushinga ndetse benshi bagaragaza ko basaga nk'abategereje ko aya masezerano abageraho bakayemeza byihuse bitagombye no gutinda muri komisiyo ariko hari abandi berekanye ko umushinga nk'uyu ukwiye kunyuzwa muri komisiyo uyu ni depite nkusi yuvenali yishimiye iratifikasiyo tugiye gukora y'iri soko rusange ariko kandi kubera uburemere bwabyo njye niyo mpamvu nifuzaga yuko binyura muri komisiyo kugira ngo tubikorere imihango yose iterwa n'itegeko nshinga byumve n'uburemere bwabyo nk'ibitekerezo byo kugira ngo abanyarwanda bose babimenye bituruke muri komisiyo yacu ibe na rekomandasiyo duha guverinoma kugira ngo bazabikurikize minisitiri evode uwizeyimana yakuriye inzira ku murima intumwa za rubanda zifuzaga kubanza kwigira uyu mushinga muri komisiyo njyewe navuga ngo muri komisiyo kugira gute Eh, hari ikibazo kijyanye no kuvuga ngo eh, ibi ni ibintu byabaye negosiye u rwanda rwari muri negosiyasiyo u rwanda rwakira inama y'abakuru b'ibihugu hano iyi twete iba ibasinye icyo dusa ahangaha ni ratifikasiyo nubwo twajya kuganira muri komisiyo muri izi tekisite zose nta na virigure n'imwe twakuramo uretse no kugira ijambo twongeramo cyangwa dukuramo ntaryo ibi byatumye benshi mu badepite bashyigikira ko uyu mushinga w'itegeko wasuzumirwa mu nteko rusange ndetse n'ibibazo byagaragara nabyo bikabarizwa mu nteko rusange hari umubare ukenewe kugira ngo izi ratifikasiyo zigerwaho bitangire gushyirwa mu bikorwa hari n'ibihugu byo muri afurika tuzi bimwe birakomeye mu- muri ekonomi muri afurika bitayishyigikiye nkabaza ingamba eh, igihugu cyacu no munsi gihagarariye ibindi bihugu bya afurika ingamba za- zaba ziriho kugira ngo bakangurire ibindi bihugu nabyo kwihutisha ratifikasiyo y'iri soko eh, nyafurika ibisubizo byose byahise bitangirwa mu nteko rusange kuko minisitiri yari amaze kubwira abagize inteko ishinga amategeko ko nta wundi mwanya uzaboneka wo kwiga uyu mushinga muri komisiyo bituma asubiza byinshi ku byo abadepite bibazaga kuri uyu mushinga hari ibihugu nyine byo iyo ubireba byo byumva biti twebwe tu- turi amajeya rimwe ku ijana ku byinjira muri south africa na rimwe ku ijana ku byinjira muri kenya cyangwa ku byinjira mu burundi ntabwo bingana hari utuntu rero tw'utu- tw'utuntu tw'utunyungu twa tundi twashakeshezwa tuba tukiriho ariko kugeza ubu ngubu twebwe turemera ko amasenyaturi ibihugu mirongo ine na bine kuri mirongo itanu na bitanu ni amateka iki gihugu cyakoze nta handi twabibonye nk'uko mwabivuze byari bi- ni ni amasezerano yategerezwa amaze imyaka myinshi ajya kugerwaho haka- bikaba avorute uyu mushinga watowe n'abadepite bose bari bitaba inteko rusange yo kuri uyu wa kabiri hasigaye ko wemezwa na perezida wa repubulika ubundi itegeko rigasohoka mu igazeti ya leta umwanzuro wo gushyiraho isoko rusange wafashwe n'inama y'abakuru b'ibihugu mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka wa bibiri na cumi na gatanu iyi gahunda yo gushyiraho isoko rusange izatuma afurika ihurira ku isoko rya miliyari imwe na miliyoni magana abiri z'abayituye ndetse izamura ubucuruzi bukorwa hagati y'ibihugu bya afurika busanzwe buri kuri cumi na gatandatu ku ijana igipimo kiri hasi cyane ugereranyije na mirongo itandatu ku ijana bikorana n'uburayi ndetse na mirongo itanu ku ijana bikorana na aziya asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumuta mu gihugu cya kenya abana bose babigeme bo mu mashuri eh, bagiye kuzohora bahabwa ku buntu ibitambara abakenyezi n'abigeme bakoresha iyo bari mu butinyanka leta ya kenya yabishyize mu itegeko mu yandi mategeko agenga igihugu ni inkuru y'umumenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika roje wirika neza ari i nairobi mu gihugu cya kenya Hii packet ukiwa hivi ina- unamaliza nao like one year or one and a half year cause ni za kuosha sawa sawa Woni echo uko umwigeme aturuka ahitwa Mathare muri Nairobi haba abantu bafise amikoro make cyane amaze kurangiza amashure yishyize hamwe n'abandi bigeme bagera kuri batatu bashinga hamwe Femme International rironse abakobwa baho ibitambara bimesurwa bakoresha mu butinyanka bishobora gukoreshwa igihe kirekire kirenga n'umwaka and hizi pink ni zenye mtu huvaa mchana and zina last for like six agendagenda inzu ku yindi asigura uko ivyo bitambara bikoreshwa uko avuga ko iyi ngingo ya leta ya Kenya ije hageze Nafurahia sana hiyo hiyo step prezo wamechukua.
agira ati ndanezerewe cyane icyo cyemezo perezida yafashe ni intambwe idasanzwe kuko kera abakobwa baheba ishure kubera kubura amafaranga y'ishure ariko ubu hari hiyongeye ko kubura ibitambara bakoresha bari mu butinyanka hari haje kubigisha ku buntu hari hasigaye kubaha ivyo bitambara nico gituma nagerageza gushikira abakobwa benshi bashoboka urabona ko twatembereye mazare nka yose ntanga ivyo bitambara n'imiburiburi ni ibibazo bibiri bikuwe mu nzira ndanezerewe cyane iyo ntambwe So nafurahia sana hiyo step.
uwo munezero ni nawo umwigeme damaris nyawondi afise Hiyo ni opportunity mzuri aka sana.
ni akaryo keza cyane kuko hari abigeme badashobora kuronka ivyo bitambara bagakoresha ibimanyu vy'imatera ni iciyumviro ciza rwose kizofasha benshi nk'abo Wengi kama hao.
na milisenta tiyambo niko abibona Huku life huku Madhare sivyo rahisi tukiishi kwa slum. Like ahamagare ubuzima si coroshe nk'akarorero je niga mu mashure yisumbuye iyo ndi mu butinyanka bivanye n'ingene tubayeho muhira mu bukene bukomeye nshobora gusaba mama igitambara ntubutinyanka bwaje ariko akambwira ati jewe nta mafaranga afise Pia sisi na pesa.
Eunice Aruwo ku mukenyezi akora urucuruzwa ruto ruto umuvyeyi wa Milicente nawe amenyesha ko bitoroshe kwiyumvira kugurira umwana igitambara akoresha ari mu butinyanka mu gihe no kuronka ico afungura ari ngwani ikomeye pata hata kaunga kadogo unakoroga uji, lakini unajaribu nunue hiyo mtoto.
iyo uronse n'ubufu bukeyi urakoroga kugira ngo uronke ubuyi ariko ugasanga umwana nawe abuze ico gitambara akubwira ngo mama ca gitambara nakoresha caheze jewe bica bimena umutwe kugura ivyo bintu Kichwa mimi kununua hiyo vitu.
amashirahamwe hano hagati y'akabakenyezi n'abigeme muri Kenya yemeza ko ibice mirongo itandatu na bitanu vy'abigeme n'abakenyezi muri ico gihugu bafise ibibazo vyo kuronka ibitambara bakoresha mu gihe c'ubutinyanka igice kinini muri bo ni ic'ababa mu mitumba abigeme batari bake bahora baheba ishure kubera iyo mvo muri uyu mwaka wonyene umugambi wa leta ya Kenya umaze kugirwa itegeko uzotwara miliyoni amajana ane na mirongo irindwi z'amashiringi ya Kenya angana n'imiliyoni zine n'ibihumbi amajana indwi z'amadolari y'abanyamerika Eroje Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
tuve i Nairobi noneho tujye muri Canada nk'uko Frederic Mukanya yabibabwiye uriya musore witwa Alex Manasiana wagonze abantu muri Canada yica icumi mu muhanda abagongesheje imodokari uyu munsi rero umushinjacyaha yamujyanye mu rukiko bwa mbere hanyuma bamuha ibyaha- bamuha- bam- bamurega ibyaha byo kwica mu kanya mugenzi wacu Diane Nininahazwe avuganye n'umunyeme- n'umunyamakuru Gilbert Ngabo Gilbert Ngabo wandika mu kinyamakuru Metro cyo mu mujyi wa Toronto ari ahabereye aya magorwa ni ahantu harehare rero ubu tuvugana mahagaze hari imodoka nyinshi cyane za polisi zahafunze bashyiraho nyine n'amatepu barahakodinotinga kugira ngo abantu be gukomeza kunyuramo Ah, ni ahantu harehare uwo mugabo yanyujije icyo kimodoka cyiwe agenda agonga abantu hareshya nka kilometero nk'ebyiri n'igice uvuye aho yatangiriye kugeza aho yahanganiye na polisi bakamufata Ah, abantu bagonzwe hagonzwe abantu bagera kuri makumyabiri na batanu icumi kugeza ubu ngubu bose bamaze kwitaba imana Ah, hanyuma abo ngabo cumi na batanu bakaba ah, bakiri mu bitaro bakomeretse cyane bamwe bakomeretse biringaniye ariko baracyari mu tuzi iryo barabara rya yong ni barabara rinini cyane rikorerwa ko ubudandaji butandukanye kandi rigendegwa n'abantu batari bake ino saha tuvugana vyifashe gute ivyo bikorwa bitandukanye vyabandanije aho uwo mugabo yakoreye iri bara nyine ah, ho harafunze kandi ejo ku munsi wa mbere nyine wari nawo munsi wa mbere muri uyu mujyi twari twabaye nk'ababona akazuba so hari abantu benshi bari bahagaze hanze bari bari ku kazi baruhutse hari hari ahantu hari abantu benshi cyane buzuye ku mihanda ku buryo kubanyuzamo imodoka ugenda ubagonga byagombaga gusiga ibara rikomeye cyane nka ririya uyu munsi rero ubwo tuvugana ah, aha mpagaze ndi kureba imodoka za polisi nizo zonyine zihari zuzuyemo kubera ko abapolisi bagikora iperereza hanyuma n'abantu nyine ku mpande n'impande bagenda batembera ariko abakora ibikorwa by'ubucuruzi abakora ibikorwa byerekeranye na serivisi abadantiste abafarumasiyen abaki bose harafunze bose bafunze kugira ngo nyine polisi ibashe gukora iryo perereza ryayo ribashe kurangira amakuru adushikira nuko uwo musore yakoze iryo bara yari yarengutse muri sentare uno munsi hari ico woba uramenya cavuye muri uko kumvirizwa kwiwe yego uh, mu rukiko basohotse mu kanya gashize uh, bamuhamije ibyaha nyine byo kwica abantu icumi no gukomeretsa abantu icumi na batanu ariko nyine ni, ni, ni mu ntangiriro y'urubanza ntabwo bari bagira ikindi badesida uh, gusa bamusomeye ibyo byaha aregwa hanyuma ubundi bamujyana muri gereza kugeza ubu ngubu nta kindi kintu cyari cyamenyekana ni ugutegereza kugeza igihe bazabonera umwanya wo kujya kuburana niba azagira iburana niba azagira iki cyose cyakurikiraho cyose ivyo vyaha ni ivyaha biri mu mugwi w'ibico twokwita vy'iterabwoba yakoze ashatse abigambirire canke Ah, amakuru twagiye tu- twegeranya dukura ku nzego za polisi ndetse n'inzego za leta baravuga yuko ah, bimeze nk'aho ah, atari icyerekeranye n'iterabwoba ritari icyerekeranye n'uko yaba afite ah, abandi bantu bamuri inyuma cyangwa indi koordinasiyo bakoranye ameze nk'aho ari we wenyine wabikoze ku buryo ejo minisitiri ushinzwe umutekano mu gihugu hano cya canada yasohoye inyandiko ivuga yuko Ah, ibikorwa by'uyu mugabo birababaje ya- biteye ubwoba kandi ni ni- ni ubuhemu ariko nta hantu bihuriye na n'umutekano w'igihugu cyose Ah, kugeza ubu rero ntabwo polisi yari yagira ikitangaza ku byerekeranye niba byakitwa iterabwoba cyangwa byakitwa igikorwa cy'ubugizi bwa nabi gusa Gilbert Ngabo wandika mu kinyamakuru Metro gisoka ku munsi ku munsi mu gisagara ca Toronto Canada urakoze cane gose kuri kano kanya uhaye ijwi ry'Amerika no kuri ayo makuru yose utubwiye ndabashimiye cyane murakoze
mu gihugu ca Israel umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu yahagaritse umugambi wo kurungika ku gahato mu bindi bihugu abimukira abanyafrika yavyandikiye sentare nkuru igihugu ca Israel avuga ko izohora ibatwara mu kindi gihugu ku bushake bwabo benshi muri abo bava muri Eritrea na, Su- na Sudani kuri eh, Theobald eh, Rutihunza arongoye ishyirahamwe Réseau International pour la Promotion et la Défense des Droits de l'Homme Lipodor mu majambo avunaguye iyo ngingo ngo nta gaciro ifise Lipodor ikorana n'ayandi mashyirahamwe avugira abo bimukira ni mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Thomas Kamirindi mu kanya tubatega amatwi ibyo nta gaciro byabona cyane cyane iyo uvuga ngo babishaka kuko nta n'umwe ubishaka bose boherezwaho ku gahato ibyo byo kuvuga rero ngo ababishaka ni ukugira ngo ayobye amarari ni ukuyobya uburari ntabwo yigeze agoyora kohereza abantu ku ngufu mu biriya bihugu na n'ubu n'igihe yavuga ngo arabiretse n'igihe urukiko rw'ikirenga rwabimubuzaga yarabikoraga ni ibintu rero biri muri politike ye kuko navuga ngo abo ba- abo bacengezi kuko niko bita eh, ba infiltre ngo kubarwanya agomba gushyiraho imbaraga zirushize izo arwanyisha ba- bariya bita reziyadisite uzi ko aribo banzi bakomeye ba israel abantu b'intagondwa aho intagondwa zikomeye arwanya kuva yazira yafata ubutegetsi kandi ateza israel mu yandi magambo ubwo ngubwo nk'uko uganda yabitangaje muri uku kwezi kwizakira abantu magana atanu mwebwe mu- nibyo muha agaciro ibyo ubuganda buvuga nibyo bahora bajyayo si ukuvuga ngo ni abazajyayo ni nta gihe batakira abantu rwihishwa kandi bakabafata nabi ibyo ba- bababe- bababeshye ngo bazabakiriza bikaba ibinyoma biherera aho abantu bakabohereza bakongera kwicirwa mu nya- n'inyanja cyangwa se bicwa basubira iwabo kuko ari impunzi zahunze na isirayeli ituma itazohereza iwabo ni uko ari impunzi nayo irabizi bwana rutihunza murakoze cyane komera toma
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha ariko reka tubibutse amakuru twabashikirije mu kanya Thomas muri afurika y'epfo polisi yarashe mu baturage bari mu myigaragambyo yica umusore w'imyaka cumi n'itandatu iyi myigaragambyo yatangiye mu cyumweru gishize mu ntara y'amajyaruguru agana mu burengerazuba igamije kwamagana ruswa yabaye icyorezo yanatumye perezida ramaphosa ava igitaraganya mu nama ya commonwealth lewonsi twabwiye kandi ko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yakiriye icese perezida w'ubufaransa emmanuel macron mu birori zabaye mu kanya gaheze ku ngoro iwe imbere y'uko abatetsi batangura ibiganiro muri madagascar abatavuga rumwe na leta bamaze iminsi ine mu myigaragambyo uyu munsi batuye ku mugaragaro bavuga yuko perezida wa repubulika akwiye kwegura vuba inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye kuri iyi saha bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'izuba hamwe na fasile Gebe- gebeyehu yadufashe kwegeranya ibi biganiro amakuru mwashikirijwe na frederic nkurikije na thomas kamirindi turabashimiye cyane rwose murakarama